dirree demokiraasii. Akkuma amala Ameerikaatti pirezidaantiin Biitana waggaa tamarra tokko karoora hojii isaa Koongireesii Ameerikaatii fi uummata dubbata. Pirezidaanti Obaamaan kalee dubbii tana uummata Ameerikaatii fi warra biyyi tana seera baasutti Koongireesii jechuu jalatti isaniin dubbii tan caqaftan maal jettan? Tan irratti namoonni Yuunivarsiitii Kaatiriin ta Ameerikaa Miishigan jirtutti Piroofeesar Isqeel Gabbisaa dubbii pirezidaanti Obaamaa tan irratti waan gaafatetti jira. Gara san deebisa.
Dooktar Isqeel pirezidaant Baaraak Obaamaa kaleessa galgalaa haasaa biyyoolessaa ka waggaa dhageessisanii jiru. Haasaan kun bulchiinsa isaanii pirezidaantummaa marsaa lammaffaa keessatti kan waggaa duraati. Imaammattoota isaanii adda addaa kana keessatti dubbatus jedhamee eegamaa ture. Mee maal maal hubattan dhimmoota ijoo haasaa isaanii kana keessatti?
Dhugaadha. Marsaa lammaffaa keessa isa jalqabaa waan ta'eef kan waggaa baranaa duwwaatu hin ta'in. waggaa arfan kana keessatti pireezidaanti obaamaan waan gochuu malan kana biyyattis biyya lafaattis mana maree ameerikaattis dubbataniiru waan baay'ee dubbatanii gara guddaa dinagdee biyyaa kana jajjabeessuu waan fakkaatuu fi bajetiin biyyaa hanqina waan qabuu fi isa attamitti akka itti guutan haasa'anii oomishni biyyaa attamitti akka guddatu waa'ee isaa haasa'anii karaa saayinsii karaa teeknoolojii hojii namaa uumuudhaaf attamitti akka mootummaan hojjetuudha haasa'anii karaa boba'aa biyyaa karaa enerjii jechuudha karaa kanaa baay'ee haasa'anii achuma keessatti immoo geeddarama qilleensa biyya lafaa ilaalchisee waan mootummaan gochuun irra jiru haasa'anii kanarrattis karaadhaa fi riqicha yookiis malkaa hojjechuu irratti waan baay'ee haasa'anii kunigaa karaa dinagdee waan ilaalchisedha. akkasumas immoo namni biyya kanatti yaa'u seera maaliitiin biyya kana galuu akka irra jiru warri seera malee biyya keessa lixan immoo gara seeraatti akka dhufanis haasa'aniiru gara dhumaarratti immoo waa'ee qawweedhaan namni baay'een biyya kanaati balaan irra ga'e waan du'uu fi balaa sana xiqqeessuudhaaf mootummaan waan gochuun irra jiru haasa'an waan biyya keessaa ilaalchise. waan biyya alaas immoo ilaalchisee waraanni ameerikaa afgaanistaaniitii waggaa tokko keessatti kuma soddomii afur akka deebi'u waggaa lama keessatti immoo waraanni ameerikaa achi keessaatii akka ba'u dubbatanii waan adda addaas dubbatanii gara caalu garuu waan isaan dubbatan waa'ee dhuma dinagdeetii fi hojii uummata ameerikaatiif akka baay'isan dubbatanii isa gochuudhaafis immoo dinagdee si'anaatiif hojii si'anaatiif namni attamitti akka qophaa'uu fi waa'ee leenjisa kennuu yuunivarsiitii keessatti kolleejii keessatti waa'ee kennuu haasa'anii kana malees immoo mindaan namni argatu waan xiqqaatee fi gatiin ittiin namni jiraatu immoo waan gatiinsaa ol ka'ee fi mindaan namaa attamitti akka inni guddatu waa'ee kana bal'isanii haasa'anii waan baay'eedha haasa'anii waanuma waggaa afuriif ta'u haasa'an.
Mee gara dinagdeettaa deebinu maaliif yaaddoon uummata biyya kanaa yeroo ammaatti tokko waa'ee dinagdeeti kaan waa'ee hojiiti kaan immoo waa'ee baajeta biyyaati. Karoorri isaan kaayan kun ammam akka isaan yaadan kanatti fudhatama argachuu danda'a maaliif yeruma sana immoo rippaabilikaanonni mormii isaanii dhageessisanii turani fakkeenyaaf paartii rippaabilikaanii irraa seeneetarri kutaa filooriidaa maarko ruubiyoo aasaa sana booda aasaa dhageessiseen. pirezidaanti obaamaan guutummaadhumatti mootummaan baasii aabaasuu liqaanuu irratti haa dabalu nuti ni liqeeffannaa sin immoo taaksii baasaa yookaan immoo gibira baasaa kan jedhu jedheeti kan inni dubbate mormiin rippaabilikaanotaa ammam milkaa'uu danda'a yookaan immoo gidduu isaaniitti ammam waliigalteen uumame akka jedhan kanatti tarkaanfachisuu danda'u pirezidaanti obaamaan.
waggaa arfan darbe keessatti warri rippaabilikaniin pirezidaant baraak obaamaatiin mormanii waan pirezidaant obaamaan mana mariitti dhiyeessu hundumaa qaruma yuun fudhannu kan jedhu irraa kan ka'eeti hojiis biyyaa hojjechuudhaa fi mootummaanis immoo akka gaariitti waan hojjechuun irra jiru manni marii sun waan seera baasuun irra jiru baasaa hin turre sababii kanaa fi uummatni ameerikaa manni marii kun hojii itti filataman hojjetaa hin jiru kan jedhu yeroo baay'ee ni dubbata. pireezidaanti obaamaanis amma kan isaan yaadani waa'ee bajetiis ilaalchisee karaa immigireeshiniis ilaalchisee waa'ee balaa qawweedhaan ga'us ilaalchisee seerri mana marii kana keessa akka darbuu fi geggeessitoota mana marii wajjin mari'achuudhaan utuu hin ta'in isaan bira darbanii uummata ameerikaa itti kakaasuudhaan uummanni akka bakka bu'oota isaanii itti dubbatan gochuudhaafiti ka'anii jiru pireezidaanti obaamaani akkuma atamma jettee seenatar maarko ruubiyoo filooridaadhaati dubbataniiru rakkoon warra rippaabilikanii amma akka ani argutti nami baay'een jedhuttis yaada pireezidaanti obaamaan dhiyeessan hundumaa ittiin morminaa jedhu malee karaan gara fuulduraatti biyyi kun deemuun irra jiru karoorfachuun irra jiru imaammatni kana ta'utu irra jira waan jedhan hin qaban amma edda galgala yeroo dubbatu maarko rubiyoos yeroo dubbatu kanuma kan inni jedhee karaa haaraa hin agarsiisne pireezidant obaamaa gufachiisna kan jedhu irraa kanaaf kanaaf pireezidant obaamaani waan haaraa waan dubbatan hin qabanii isuma filannoo dura waan dubbatanii nam ameerikaa gara guddeessa kana middle class jedhan kanaaf waan ta'u middle classiin kun waan jaallatu waan ta'eefi ummatatti kakaasuudhaan dabarsuudhaaf yaalu garuu walii galanii waa daddabarsuu danda'uu laata seera haaraa baasuu danda'u kan jedhu irratti dhigateenyedhuma ilaalla garuu pireezidanti obaamaan waan tokko kan isaan jedhanii yoo manni marii kun waan imaammata biyya kanaatiif ta'u ani si fuuldura kaa'ee hin dabarsisan yoo ta'e ani immoo humna pireezidantummaatiin humna naa kennamu sanaanii waanan godhun qabaa jedhee dubbatee so kaleessa waan argaa turre maaninni nama itti kakaasaa jiru kunoo har'a noorth keerolaainaa dhaqu iftaan joorjiyaa dhaqu achii darbanii gara ilinooyi dhaqu akkasitti ummata ameerikaa tochoosanii itti kakaasaa jiru gaa akka kanatti natti fakkaata kan isaanii gara fuulduraatti tarsiimoo isaan qopheeffatan.
mee gara imaammata isaanii waraana alaatti immoo adeebinu loltoota kuma soddomii afur amma waggaa kanaatti afgaanistaan keessaa akka biyyatti deebisan. waggaa lama keessatti immoo guutummaatti akka achii baasan dubbatanii jiru lolaa shororkeessota irratti geggeessinu immoo itti fufnaa mootummaa afgaanistaan wajjin waliigaltee tolfanne jedhanii jiru shororkeessummaan naannoo sanatti babal'aa akka ta'e beekamaadha ammayyuu biyyoota adda addaa keessatti faffaca'ee itti fufee jira afgaanistaan ammam jabduu taatee rakkoo kana ittisuu dandeessi.
inni gaa yeroodhaan waan ilaallu ta'uu qabaa dhuguma waggaa lama keessatti waraanni ameerikaa biyya sanaa hin ba'a. waraanni hin ba'a yeroo jedhamu immoo warra waraana irratti bobba'antu ba'a jechuudha. Humna waraanaa biyya Afgaanistaan leejjisuu irratti mi'a waraanaa kennuufi irratti horiidhaan gargaaruu irratti ammayyuu Ameerikaan achitti hin hafa achi hin deemu yeroo dheeraadhaaf turuudhaaf hin danda'a. Waan pireezidaant Obaamaan edda galgala jedhanii lollis nuyi wal lollu akka waggaa kudhan darban utuu hin ta'in haaraa ta'uutu irra jira. Biyyoota warra rakkoon kun keessa jiru jajjabeessinee Afgaanistaan haa ta'u, Yemen haa ta'u, Maalii haa ta'u yookiis biyya kan biraa Somaaliyaa illee maqaa dha'aniiru isaaniin jajjabeessinee isaan mataa isaaniitiin warra diinota isaanii akka lolanii fi geggerraa achuma turraa jedhanii dubbatanii kanaafi tarsiimoo haaraa akka isaan baasan agarsiisa. Lammaffaan immoo waraanni baay'een biyya sana jiraachuun irra hin jiru lola isa Ameerikaan loltu kana loluudhaaf akka toftaa baafatan akka tarsiimoo haaraa karoorfatan agarsiisa haasaan isaanii kaleessa. Isarratti yeroo baay'ee hin balleessine yeroo guddaa kan isaan irratti balleessanii baay'ee biyya keessaa irratti.
yeroo hundumaa waa'een shororkeessummaaf waa'een biyyoota gargaaranii akka isaan shororkeessummaa waraanan gochuu yeroo ka'u yaaddoo guddaatu jira addunyaa irratti maaliif mootummoonni biyyoota addunyaa hedduun isaanii kan afrikaas haa ta'u kan biyyoota giddugaleessa ba'a sanatti gargaaramuudhaan mormii biyya isaanii keessa jiru hacuucu maqaa itti kennuudhaan mormitoota biyya isaanii keessa jiran dhabamsiisu ka jedhutu jira yaaddoon kun itiyoophiyaa keessa illee jira biyyoota afrikaa adda addaa keessa illee jira. deemsi yuunaayitid isteetsi kun yeroo gam tokkoon shororkeessummaa waraanuutti mootummoota hidhachiisan gama kaaniin immoo uummata irratti dhiibbaa fida kanneen jedhan jiru.
sirriidha kun jira yoo biyya sanyii kan biyya keenyaaf fakkaatu keessatti humni mootummaa cimee shororkeessummaa kana ofirraa faccisuudhaaf kan gargaaru yoo ta'e ameerikaaniin ofirraa faccisuudhaaf mootummaa sana hinuma deeggera. garuu warri mormii mootummaa adda addaatiin warri morman kun yoo isaan jabaatanis ameerikaaniin ofirra galagalee warra kanas hin jajjabeessa kanaafi siyaasa biyya keessaa mootummaan ameerikaa deggeree mootummaa kana achirra tursa wanti jedhamu amma tokko hin ta'a garuu wanti murteessaan namni biyya sana keessa jiru hammam akka jabaatee lola siyaasaas lolee aarsaa baafamuun irra jirus baasee mootummaa dadhabsiisuu danda'u. yookiis dinagdee biyya keessaatu murteessa ameerikaaniin garuu waan isaaf ta'u hojjeta yoo mootummaa taayitaa irra jirutu irra gargaara ta'e numa gargaara yoo kanaas immoo yeroo ammaa keessuma pireezidaant obaamaanii warra demokiraasiidhaaf hojjetan gargaaruudhaaf yeroo gaariidha afaan isaan ittiin dubbatan waan biyya gargaaru waan biyya addunyaas waan ameerikaas gargaaru ta'eetu dubbataniitiin karaa kanaa wanti biyya keessatti ta'uudha jiru biyya afrikaa keessatti ta'uudha jiru waan oolu natti hin fakkaatu hamma tokkoon gargaaraa garuu murteessaa miti jedhee tanan yaadan.
Dooktar Hizqeel Gabbisaa keetering yuunivarsiitii irraa ibsa nuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomifis.